radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika kisoro muri uganda turumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora kuri interineti mujye kuri wa eshatu radiyo yacu vowe akadomo komu ikaze mu makuru yo muri aka kanya bagera havuye hano muri studio ya gatanu i washington dc pj ku buhanga bw'ibyuma diodone cyubahiro niwe urimo kuyegeranya kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma n'abandi bagenzi bacu dufatanyije kuyabagezaho ingingo z'ingenzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bakuwe mu byabo n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bari mu bibogobogo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ibyo kutagira ibyo bafungura twebwe kuronka ibyo kurya biratugoye cyane ntawuhinga
aho abana kurwara izi ndwara zikomeye abantu ko barapfa akarengane kubera nyine situwasiyo abantu barimo kumeze
abo ni bamwe mu bakuwe mu byabo n'iyo ntambara perezida w'ubufaransa emmanuel macron yajyanye ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu ntara izwiho kuba ifite abantu benshi bashyigikiye madamu marine le pen minisitiri w'intebe w'ubutaliyani yasuye algeria ajyanywe no gushyira umukono ku masezerano yo kugura imyuka itanga ingufu aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi minisitiri w'intebe w'ubutaliyani yasuye algeria ajyanywe no gushyira umukono ku masezerano yo kugura imyuka itanga ingufu ni mu rwego rwo kugabanya ibyo basanzwe bakura mu burusiya fidel niyongabo ubutaliyano buriko bugerageza kurondera ayandi masoko ntanganguvu kugira bugabanye kuzera cane ku burusiya inyuma y'uko ico gihugu giteye ukraine uburusiya nico gihugu kigurisha urugero ruri hejuru cane rw'umwuka utanga inguvu mu butaliyano kurusha ibindi bihugu urwo rugero n'ibice mirongo ine kw'ijana vy'umwuka utanga inguvu wose ubutaliyano bugurira mu mahanga algeria iza mu kibanza ca kabiri ayo masezerano mashasha azotuma ubutaliyano bugurira muri algeria urugero rw'umwuka utanga inguvu ruri hejuru y'ubwo rugurira mu burusiya ibihugu vyo ku mugabane w'uburaya biriko bigerageza kugabanya mu buryo bwihutirwa kuzera cane ku burusiya ku vyerekeye umwuka utanga inguvu abategetsi b'ivyo bihugu barabona ko kubandanya kugurira cane uwo mwuka muri ico gihugu biriko bigifasha mu ngwano yacu kuri Ukraine hari kandi impungenge ko uburusiya bushobora kugara uwo mwuka mu ntumbero yo gusubiriza mu ndumane ibihugu vyabufatiye ibihano
arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo perezida w'ubufaransa emmanuel macron yajyanye ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu ntara izwiho kuba ifite abantu benshi bashyigikiye madamu marine le pen bahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu mugenzi wacu diane ntirinahazwe niwe utugezaho uko bimeze
macron na le pen bazohura ku nshuro ya kabiri ku itariki ya mirongo ibiri na kane y'uku kwezi kwa kane macron w'imyaka mirongo ine n'ine akaramuka atsinze amatora azaba abaye perezida wa mbere atwaye manda zibiri mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri iheze muri ayo matora azoba ahanganye na marie le pen yafatiye ku ishavu ry'abanyagihugu ku buzima bwabo butera buzimba cane hamwe n'uko babona ko macron atabona ibibazo bacamwo iminsi yose emmanuel macron na le pen batsinze mu nshuro ya mbere y'amatora yabaye ku munsi w'imana bazosubira guhangana ku nshuro ya kabiri y'amatora nk'uko vyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi macron ashira imbere ubumwe bw'igihugu n'ubw'umuryango umwe bw'uburaya mu gihe le pen we ashaka ubwigenge no kwikukira nyakuri k'ubufaransa
diane nini nahazwe turagushimiye igitero cy'abantu bitwaje intwaro cyahitanye abantu bagera kuri mirongo itanu abandi batari bake baborerwa irengero muri leta ya plateau iri hagati mu gihugu cya nigeria nanone fidel niyongabo umuvugizi wa buramatari wa leta ya plateau simon lalong yatangaje ko abo bantu bishwe igihe amazu n'amatungo yabo yasamburwa yamara ntiyatanze igitigiri nyakuri cy'abapfuye ico ni kimwe mu bitero bitari bike vyakozwe n'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho mu bice vyo mu buraruko bwa Nigeria ibitero nk'ivyo biraba kenshi muri iyo leta ihana urubibe na leta ya Kaduna aho bikekwa ko ari inkozi z'ikibi bateye ibisasu vyasambuye amayira ya gari ya moshi bikanica n'abantu umunani abo bagizi ba nabi baranyuruje kandi abantu batari bake mu kwezi guheze abantu bitwaje ibigwanisho barishe abasirikare cumi na batanu mu ndwi iheze mu gitero bakoze ku ikambi y'igisirikare yo muri leta ya kaduna jonathan shaku ayoboye inararibonye zo muri leta ya plato avuga ko biyamiriza bivuye inyuma ubwo bwicanyi amenyesha ko inteko zijeje umutekano zikwiye kubohoza mu maguru masha abantu bose banyurujwe uwo mugabo w'inararibonye ishaku yemeza ko abantu batari munsi ya mirongo itanu bapfuye mu gihe abandi mirongo irindwi barimwo abafasoni n'abana banyurujwe mu mihana y'ahandi icenda hatandukanye ku muhingamo wo ku munsi w'imana urangiye
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobas vowa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika turahera mu rwanda urukiko rw'ubujurire rwategetse urwego rw'amagereza gufungira bwana fabien twagirayezu muri gereza iri hafi y'aho urukiko ruherereye umucamanza yavuze ko ari ngombwa ko twagirayezu aburana imbonankubone aho kuburanira ku ikoranabuhanga ni mu rubanza aburanamo na bagenzi be ibyaha byo gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yabikurikiranye bwana fabien twagirayezu wabaye intandaro y'isubikarubanza ryo kuri uyu wa mbere yagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure rizwi nka videwo konferansi abareganwa nawe bane bari mu rukiko rw'ubujurire twagirayezu afungiwe muri gereza ya rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda twagirayezu yabwiye urukiko ko yari yandikiye ubuyobozi bwa gereza afungiwemo asaba kumwimurira hafi y'aho urukiko ruri akaburana yisanzuye arashaka kuburana imbona nkubone hari n'umunyamategeko umwunganira na bagenzi be aho kuburanira ku ikoranabuhanga yavuze ko mu buryo bw'ikoranabuhanga atumva neza amagambo yose avugirwa mu rubanza umunyamategeko gatera gashabana umwunganira yabwiye urukiko ko byaba byiza twagira yeza aburanye imbona nkubone yavuze ko nawe ubwe yandikiye ukuriye amagereza mu rwanda asaba ko yunganira bamufungira hafi y'urukiko yavuze ko yatunguwe no kubona atari mu rukiko nk'abandi gashabana yasabye ko mu migendekere myiza y'urubanza no mu nyungu z'ubutabera urukiko rwasuzuma ubusabe bw'uwo yunganira yavuze ko ibyo twagira yezu na bagenzi be baregwa ari bimwe kandi n'icyemezo cy'abafatiwe ari kimwe gatera gashabana arasaba ko twagira yezu kugeza ubufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose yahabwa uburenganzira bungana n'ubwa bagenzi be umushinjacyaha bwana faustin mukunzi yavuze ko kuburanira ku ikoranabuhanga ubwabyo nta mbogamizi byakabaye biteza gusa mu nyungu zo gutanga ubutabera buboneye mukunzi yabwiye urukiko ko kuba uruhande baburana rusaba kuburana imbona nkubone ari uburenganzira bemererwa n'amategeko umushinjacyaha yahise azamura inzitizi ivuga ko mu buryo bw'ikoranabuhanga umunyamategeko gashabana n'abo yunganira bagejeje ku rukiko imyanzuro y'inyongera igihe cyararenze agasaba ko iyo myanzuro urukiko rwayitesha agaciro gatera gashabana abwira urukiko ko yashyizemo iyo myanzuro hasubiza ku bindi bimenyetso ubushinjacyaha bwashyizemo nyuma gashabana aravuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bugamije gushaka kubabuza uburenganzira busesuye bwo kwiregura yavuze ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha nta shingiro bifite yabwira urukiko ko uruhande baburana rutubahiriza ihame ry'uburenganzira busesuye bwo kwiregura no kubona ubutabera buboneye izo ngingo zombi nizo zateye inteko ihuranisha kujya kwiherera yifataho imyanzuro nyuma y'igihe kitarambiranye umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yafashe icyemezo gitegeka urwego rw'amagereza kwegereza twagira yezu hafi y'urukiko rw'ubujurire yavuze ko ku kijyanye no kuvuga ko atumva ibivugiwe mu rukiko bitari ukuri kuko yasubizaga ku bivugirwa mu iburanisha nta mbogamizi yahisemo kwimurira iburanisha ku yindi tariki ku nzitizi y'ubushinjacyaha urukiko rwavuze ko kuba habayeho isubikarubanza ari umwanya mwiza ku bushinjacyaha buzasoma imyanzuro yatanzwe n'abaregwa bwazahura n'imbogamizi bukazazigaragaza mu iburanisha ritaha abaregwa kugeza ubu batanu bafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ari abarwanashyaka b'ishyaka fda inkingi ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda bari barangajwe imbere na bwana boniface twagirimana wari visi perezida wa mbere wa fda inkingi uyu urwego rw'amagereza rutangaza ko yaturutse gereza ya mpanga yari afungiwemo bwana fabien twagira yezu ufatwa nk'umukuru w'itsinda yari ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga mu ishyaka fda inkingi ari muri babiri bakatiwe imyaka cumi n'ibiri y'igifungo ari nacyo gihano kiremereye muri uru rubanza aregwa ko yari ashinzwe ibikorwa byo kohereza abarwanashyaka muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu bikorwa byo kwitoza gisirikare mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri urukiko rukuru mu Rwanda rwabahamije ubwinjiracyaha mu kure mu mutwe w'ingabo utemewe ibyaha bahakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki iburanisha rizasubukura ku itariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi niba nta gihindutse ehabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bakuwe mu byabo n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bari mu bihogobogo bari muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ibyo kutagira ibyo bafungura inkuru turayibaza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira aba baturage bari basanzwe batuye mu mihana irenga mirongo ibiri ariko kuri ubu birundanirije mu mihanda itarenga itatu kubera ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho aho bakambitse bamwe mu nsengero abandi mu mazu ya hiyari kisombe no kwa matare bavuga yuko kubera kudahabwa inkunga n'abagira neza imibereho yabo irushaho kuba mibi rutabagisha rutambwe yari asanzwe atuye mu muhanda wo mu magunga ubu bakambitse mu bibogobogo kwa matare twebwe kuronka ibyo kurya biratugoye cyane ntawuhinga urabona kiriya gihugu cya ibibogobogo muri purato y'ibibokoboko igizwe n'amasegiteri abiri ikagirwa n'amagurupe matatu ariko twese twese abo bantu bose bose bari ahantu hitwa gusa bari muri iyo mihana ibiri ni umuhana wa gisombe ni umuhana wa bijanda uhura no kwa matare ntibatambuka nta bagenda ibirometero birenze bibiri utwo kugira kujya kuboneka biboneka ku ngorane mupaka haboneka ifaranga duhabwa ifaranga n'abana bacu iyo bari guverinema frdc akaba ari kutujyanira ibyo kurya usibye iki kibazo cyo kudahabwa imfashanyo y'ibiribwa aba baturage bafite bafite n'ikibazo cyo kutagira ibitaro kuko n'ikigo nderabuzima bafite hari indwara kitavura ngoma rubonesha ni umuturage wo mu bibogobogo duhereye ku bagore bafite inda umugore unaniwe kubyara mu nzira isanzwe uwo nguwo ni ugupfa kuko mbere umugore unaniwe kubyara abantu bagitekanye ambiranse zakazivanga baraka zikajya mu rwego kubatora ariko ubu ngubu ntanzira ntanzira kandi urumva inepfo muri media baraka niho hari abadogitere ariko urumvira iwacu ntabadogiteri bahari icyo nicyo kibazo kabisa cy'ubuzima abantu bafite aho abana kurwara izi ndwara zikomeye abantu ko barapfa akarengane kubera nyine situwasiyo abantu barimo kumeze nazo ubagape washimangira ko n'abana babo bafite ikibazo cyo kwiga nabi kuko amwe mu mashuri bari basanzwe bigiramo yahiye abandi nabo babuze uburyo basubira ku ishuri kubera impamvu za mikoro make abana bacu benshi ntibiga kubera kubura ubushobozi ikibishurira kuko abantu bose ni abanyage abandi bigiraga ahantu heza ku ibarabara baraka uvira n'ahandi tumaze gutegwa inzira zarabuze abantu tuba bakigenda n'ubu nyine turasa nk'abantu bimiriwe ariko kandi icyo dufasha ni uko mwatuvugira hirya no hino bakadufasha benshi baricaye kubera ubwo bushobozi bukeya abandi nyine bene aba bana bato ko bariga umutekano nyine utari mwiza cyane iyi miryango irenga magana atanu iri mu bibogobogo igizwe n'abantu barenga ibihumbi birindwi nubwo biruku irashima uruhare rw'ubuyobozi bwa gisirikare bwo muri aka karere kuko n'agahenge k'amahoro bafite aribo babikesha turashima generale ramazani fundi uri wa operasiyo sokorade sidi sidi nimba abantu bahawe bava mu bibogobogo bakaza bakikano baraka ni ku murimo yakoze yavuye uvira araza agera baraka akoresha inama baraka yumvisha abantu ikibazo y'uko bakwiriye kubana bose mu mutekano bakabana mu mahoro agenda akoresha inama za rweba arazamuka akoresha inama za bibogobogo ndetse yongera n'izindi ngabo twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya oni rishinzwe ibikorwa by'ubufasha muri fizi na uvira rizwi ku izina rya oca ritubwira yuko batemerewe gutanga amakuru gusa andi makuru ava mu bibogobogo avuga yuko hari ubufasha ishyirahamwe rya pamu ijiyafi hamwe na gakondo ndetse n'amahoro batanze kuri aba baturage si mu bibogobogo honyine hari ibi bibazo by'abatesheje ibyabo bavuga yuko bafite ikibazo cyo kudahabwa ubufasha ahubwo n'abaturage batuye za rurambo rubuga nabo bafite icyo kibazo vedasi ngabo ku bwaragijwi rya amerika ubuvira mutara kivu y'epfo
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi hano muri leta zunze ubumwe za amerika amatora y'abayobozi b'inzego z'igihugu zitandukanye azakorwa mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri umunya amerikakazi esperance hope ikora ufite inkomoko mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko yo muri leta ya ayowa iri hagati mu gihugu nyine muri aya matora uyu mukandida wo mu ishyaka ry'abarepubulikani ahanganye n'abandi bakandida bane bagomba kuvamo umwe uzahagararira iryo shyaka aramutse atowe azaba abaye umwimukira wa mbere w'umwirabura utowe mu nteko ishinga amategeko ya ayowa yaganiriye na mugenzi wacu edi rwema amubwira icyatumye yiyemeza kwiyamamaza njyewe nkura umubyeyi wacu ari we papa yatwigishaga ijambo ry'imana mu gukura kwacu rero twakuze dusenga twizera ijambo ry'imana noneho menya gutandukanya njyewe n'ibintu bingeraho menya gutandukanya uwo uwo ndi we inka uwo ndi we uca mu bibazo by'intambara n'ibindi byose rero ngishika hano namenye ko ndi hano kubwo impamvu iyo mpamvu rero niyo numvishije ifite imbaraga gusumba gusumba kureba ko mfite iminsi mikeya ndashobora gusitepinga ini kugira ngo imbeho sawa dirimuzi zanje uriyamamariza kuzaba umudepite mu nteko ishinga amategeko kugira ngo umuntu abe yagera kuri iyo ntego nuko aba yaramaze kuba umunyamerika wujuje ibyangombwa jya gufata iki cyemezo wabihereye kuki ni iki cyabaye imbarutso iki cyemezo kubwifata ntabwo byari byoroshye nk'uko mubyumva cyangwa nk'uko nabivuze ko nari nzi papasi y'ubuzima bwanjye deni ndasitepinga ini impamvu y'ubuzima bwawe niyo mpamvu wafashe icyemezo cyo ko ariko bitwara igihe kinini cyane kubivuga mu majambo magufi natangiye kuba kwiyintegra kuba involved mu bikorwa abaturage bo muri ayo bakora nyuma y'aho cyane cyane mbereye umusirize numvishije ko nashitse ahangaha ahangaha nta yindi egisikuzi nutanga deni ntangira kuba involved kwiga ibyo abantu bakora ntangira kuhatendinga ama conference kujya mu manama atandukanye nja mu manama atandukanye mpura n'abantu batandukanye ngirana ibiganiro nabo ngasaba kofi tukagenda tukaganira uko abantu bagenda tugenda tuganira bagakunda ibitekerezo byanje bakantera intege ariko nanjye iyo tuganira nabo n'iyo bavuga muri ayo manama kumva n'abantu umuntu wese ni umuntu kumva nta bwiru buri mu bintu bakora nkumva ko barabikora nk'abantu nyine mu gihe narimo mba involved muri ibi bikorwa nabashije kuja kuri kapito kari bikora tuwari kapito ubwo ngubwo ni aho inteko ishinga amategeko ya leta yanyu ikorera
hari ibikorwa bakora nkajya mu madeba iyo barimo gukora deba kuri doze runaka gukora ibiganiro ku mishinga y'amategeko atandukanye ibyo byose iyo nagendaga mbibona nkabona abantu bose ni nk'abantu nkabona ko ibintu byose birashoboka ariko ntabwo byoroshye kugira ngo sitepingi mvuge ngo oke uyu munsi ndemeye ku kugerageza amahirwe yanjye cyangwa se ndemeye kugenda nanjye ngo nkore bino bintu ndimo ndimo kwiga hanyuma madama ikora nisegure ku bakurikiye ijwi ry'amerika ntabwo nshaka kumvikana nk'umuntu w'umuhezanguni ariko iyo leta yanyu ni imwe muri za leta abantu bavuga ko igizwe n'umubare munini w'abazungu cyangwa se abera abantu babimukira ni bake cyane ndetse benshi banajyayo baba bagiye gukora imirimo isanzwe mu mirima dore ko ari intara yera cyane byarakoroheye kwinjira muri sisiteme y'iyo ntara yanyu cyane cyane ko uri muri ba nyamuke cyane ko ari intara cyangwa se ari leta abantu bavuga ko ituwe cyane n'abantu b'abazungu cyangwa se abantu batuye iki gihugu yego murakoze urumva kwinjira muri ibi bintu ugenda gahoro gahoro ntabwo biba ijoro rimwe cyangwa umunsi ukurikira ariko ugenda gahoro gahoro iyo iyo bagenda bakumenya bakumva iyo bakumvishije first of all bakakwakira bakakumenya ni bose bamwe nyine baracyafite iyo mitekerereze yabo white supremacy ariko iyo iyo ba bandi bakeya bakumvishije bakakwakira ba bandi bagufasha no kugera kuri ba bandi bandi batahaye bakumva n'abatahaye bakwakira byose bivana nawe ntibisanzwe kubona bimukira benshi kuko abonzi bagiye bagerageza kwiyamamaza abenshi usanga bagendera ku itike y- y'ishyaka y'abademokrate ariko wowe ah, uri mu- uri mu ishyaka ry'abarepublike ni naho wifuza ko ah, wazatsinda kugira ngo ubahagararire mu nteko ishinga amategeko muri iyo leta yawe uhitamo iryo shyaka ah, hari icyagukuriye cyane kirenze igikurura abandi bimukira muri ririya shyaka rindi muhanganye Ah, nibyo um, iyo uje guhitamo ishaka sinzi ku bandi ariko nda- nzi uruhande rwanjye um, ku ruhande rwanjye mbere y'uko mfitamo ishaka nibyo mu by'ukuri abantu benshi ba, ba, baja mu ba democrat ariko nabanjije ku- kureba ese ni iyihe myizerere y'aba- y'abademokrat ese ni iyihe myizerere y'abarepublican ese ni ibihe ni ibihe jewe nemera ni ibihe jewe ntemera maze gusoma ama platform yabo bose nsanga ibyinshi ibyo nemera biri biri mu barepublican noneho mpitamo kuba umurepublican gutyo hanyuma nabonye eh, muri gahunda yawe yo kwiyamamaza washyize imbere umuryango uburezi eh, ubwisanzure ndetse n'icyizere eh, witamo ibingibi n- ni kubera icyo ari byo wahisemo ibi bintu bira- bira- biravuga cyane kuri jewe speak loud to me kubera ko um, njyewe nk'umwimukira umuryango niwo musingi w'ibintu byose uretse uretse nanjye w'umwimukira umuryango ni umusingi wa, wa, wa buri kintu cyo ikintu cyose kiramera kirakura kiva mu muryango iyo byapfuye mu muryango na- na- n'ahandi bigenda bigira ibibazo bitandukanye education kuri njyewe nk'umuntu w'umwimukira utaragi- utaragize amahirwe yo- yo kwigira mu gihugu ciwe ngo abe stable numva ko ari- ari cyo kintu ki- ki- cyonyine nasigaranye kurusha um, ibindi byose a- i- amatungo twarayataye turayasiga ariko iyo ufite education ahantu ho unless you died ico- iyo education aho ugiye hose urayiteringa education ubwo ni Ah, uburezi Mm.
ah, uburezi uburezi aho aho ugiye hose urabukeringa um, niki kindi mwavuze kwishyura ukizana liberite iyo uri muri famiye ufite iyo education ariko ukaba udashobora kwisanzura ugash- ukaba usho- udashobora kuba ufite ubwo bwisanzure n'ubundi kandi uba limited n'ubundi uba limited ukaba usho- ushobora kuba utapafominga mu mu- muri muri capacity yawe yose kubera ko hariho ya- ya- bya bintu biku- bigu- bikubuza kugira ngo wisanzure Ah, hope hope niryo zina ryanje duke- umuntu wese akeneye hope mu bintu aba- aba arimo akora iyo hope ya- ya- yashize umuntu atenzenga gufedinga umuntu ate- aba- aba- umuntu aba atakiriho niko navuga hope ubwo ni icyizere nibyo bintu bine ushyize imbere cyane umuryango uburezi kwishyura ukizana ndetse n'icyizere wakomoje ku burezi uvuga ko abantu benshi batabona amahirwe yo kwiga kubona amashuri meza kugira ngo babe batera imbere mu buzima bwabo nk'umwimukira wavuye mu gihugu umuntu yavuga ko ah, kiri mu bihugu byibasiwe n'ibibazo bitandukanye birimo ubukene umutekano muke nk'isomo wakuye mu nzira y'urugendo rwawe wasangiza abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya ni nk'irihe ah, ryatumye ugira icyo cyizere cyo kuvuga ngo nubwo nahuye n'ibibazo ariko hari icyizere imbere iyo umuntu yahuye n'ibibazo byinshi i- akenshi aragenda aka ibibazo bikamu bikamu overwhelming yarangiza aka akumva ko ata- atagikwiriye akumva ko iwe nta- nta- nta mwanya afite ahari aha- ahantu heza cyangwa se ahantu abandi bateraniye akumva ko ijwi ryiwe ryakandamijwe bifata imbaraga nyinshi bifata bi- bisaba courage kugira ngo kandi usubire kandi wiyunguruze wi- uzuke ukarabe mu maso numara uvuge ga- ngo no ndatangi- nda- nda- ndiho kubwo impamvu reka reka nshake impamvu ndiho uyu munsi impamvu tutapfuye muri ziriya ntambara cyangwa impamvu inzara itanyishe ubukene butamazeho nka- nkabona uburyo nkaja ku ishuri hariho impamvu iyo mpamvu niyiherekana ishake nanje nindangiza imbe icyo iyo- i- icyo ah, ngicyo im- imu- imu- mu muntu w'imbere Ib- ubwo buzima bwo ku- bwo kumva ko uta- uta- at- utari we utabereye ni ubu- ni ubuzima abantu benshi bo- bu- bumva niko abantu benshi bumva bagiye baca mu bibazo ariko hariho abandi bantu nabo bagize courage yo kuvuga ngo reka ndenga ahangaha ndebe ikiri hirya y'aha ngaha nindangiza ngikurikire nimba ari cyiza nimba ari na kibi kireki kuri wowe iyo ukurikije amakuru ufite ibipimo bigenda bisohoka hirya no hino amahirwe wihangana te ntabwo uzi uja gu- gu- kwiyamamaza kugira ngo utsindwe u- ugenda u- uvuga ko ko uzatsinda hanyuma result iza hari igihe iza watsinze cyangwa utatsinze ariko so far I'm positive ko ibintu bizagenda neza nkurikije uko akazi kari kugenda nkurikije uko campaign iri kugenda nibutse ko muri iryo shyaka ryanyu ry'abarepubulike uhanganye n'abandi bagabo bane niko bimeze hanyuma rero madama ikora gerageza ubwire abakurikira ijwi ry'amerika inzira munyuramo kugira ngo mube mwatorwa kwiyamamaza Ah, abanyafurika ubundi bamenyereye ko abantu bajya muri za stade n'ahandi ariko hano hari eh, bikorwa mu buryo butandukanye aho usanga abakandida bava ku nzu ku yindi bagenda bashakisha amajwi mubikora gute kugira ngo nk'umuntu ah, uri za murenge wifuza gusobanukirwa uburyo politiki ya amerika ikorwa mwiyamamaza gute murakoze um, u- uhera ku gufa- kuja kuri secretary of state akaguhereza ib- ib- ibyo bita uh, um, a petitioner sinzi uko nshobora kubivuga mu rurimi rw'iwacu murambabarira ni nk'urwandiko ukoresha kugenda gushakisha abantu bagusinyira bemeza ko Yes.
ushobora kwihaga yeah. Mm.
rero warangiza kubona ubwo rwandiko ukagenda mu baturage ukababwira uwo uri we umuturage yagu- yagu- yakwishimira aka- akandika amazina yiwe na aderese yiwe inforomasiyo ziwe zose yarangiza akagusinyira siteti isaba ko oh, minimum ugomba kugira abantu mirongo itanu bagusinyiye muri district yawe uhaye wiyamamarizamo um, ushobora kugira benshi barenga abo ngabo ariko ni abo ngabo oh, u- usabwa rero iyo wamaze ku- kugira abo bantu u- u- urabatwara bakareba amaderese bakareba nimba abo bantu biyandiki- bari kuri fishe y'itora iyo bihuye rero u- ubwo uba kandidature yawe iba iba yemewe iba yemewe kubera ko abo bantu baba bagushyiriyeho uwo mukono Um, naho ibindi byose ni uku- ni uku- ni ugukora nk'uko nk'uko mwarimu bivuze ugenda umuryango n'umuryango ugakomanga umuntu akaza hanze ukamubwira uwo uri we akakubaza ibibazo ni uko nguko ugenda wi- uba- wimenyekanisha ukababwira icyo uhaye ukora Ah, rero um, ab- abiyamamaje imbere yanjye bavuga ko iyo iyo ugeze ku muryango w'umuntu rimwe wenda ahita azibagirwa icyo uwo mwanya kuko aba afite ibintu byinshi aba arimo aba arimo gukora ntabwo aba ari ari arimo gutekereza wowe gusa cyangwa wenda uwaba anamusanze arimo gukora ibindi bintu mwamara kuvugana bikaba birarangiye ariko bakavuga ko iyo ugi- iyo- iyo ugiyeho irya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane izina ryawe riguma mu mutwe mu bitekerezo byiwe mu buryo ki yoramuka ntagutore gusa ariko afite afite ubwo bushake yagutora ntiyo kwibagirwa ko wageze ku muryango wiwe
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
ikiganiro bungabunga ubuzima rero ni hano ku ijwi ry'amerika ntimuzacikwe inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe wese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'ijwi ry'amerika hariya ku buhanga bw'ibyuma pj afashijwe na diodone wegeranyije aya makuru Jye kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese